mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika riko risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse mu burundi ko mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku mugoroba mutwumvira kuri metero mirongo ibiri na gatanu mirongo ibiri na gatatu canke mirongo ine na rimwe mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu muradukurikira kandi no kuri facebook facebook live aderesi yacu ni voa radiyo yacu kaze mwese mu biganiro vyo kuri ino saha muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Tangishaka na Fidel Niyongabo kaze rero mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha abayobozi birirwa mu makimbirane bakemura ibibazo hagati yabo kurusha gukemura ibibazo byabo bayobora biragenda bikavamo iriya myanya n'amanota byagaragara abanyafurika ubwo ni uko mwapfuye niko mushaka gukomeza kumera uyo ni perezida paul kagame w'u rwanda ariko aranebagura abayobozi batandukanye b'igihugu yavuze ko bategera abanyagihugu basanzwe kugira ngo bumve ibibazo byabo hari igihe cy'ibirori byo kwakira ibyaranguwe mu ntara zitandukanye cyahuriranye no gusezera ikiringo cy'inama nshingamateka cya gatatu ni inkuru tubafitiye mu kanya
imbere yaho dutanguriye ku ncamake y'amakuru yo hirya no hino ku isi twabateguriye mu itangazo yasoheye uno munsi wa kane leta y'amerika yatangaje ko habaye intambwe mu nzira y'amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo
abashikirizwa amanza b'umukuru w'umugwi batavuga rumwe na leta muri zimbabwe tandai biti bavuga ko yimwe ubuhungiro muri zambia ararungikwa mu gihugu cyiwe cy'amavuko cya zimbabwe kandi bitangazwa ko yagirijwe ibyaha byo kugumura abanyagihugu
perezida wa sudani yo mu mpanuko salva kiir yagiriye ikigongwe riek mashar ayoboye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafashe ibigwanisho hamwe n'iyindi migwi yose igwanya ubutegetsi
israel yarayigize ibitero byo mu kirere mu karere ka Jordan abagwanyi bo muri palestiniya nabo bagira ibitero byo ku butaka mu gihugu cya israel ayo makuru ntayandi avugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye mugume ku maradiyo yanyu
idonido ry'amakuru yo hirya no hino twabateguriye hani Washington leta y'Amerika yatangaje ko habaye intambwe mu nzira y'amatora muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivyo ni nyuma yo kurunani rw'imigambwe iri ku butegetsi rugenye umukandida yumvikanywe ko na bose uwundi atari perezida Joseph Kabila kwitoza mu matora yimirije kuba muri Kongo itangazo bwasohoye kuri uno munsi ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika buvuga ko iyo ari intambwe ikomeye mu nzira ya demokarasi muri Kongo ubwo bushikiranganji bumenyesha ko bushimishijwe n'ingingo ya perezida Kabila yo kubahiriza ivyo yiyemeje ku bijanye n'ibwizwa nshingiro n'ibiri mu masezerano yatewe kw'igikumu mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu amasezerano amusaba kudasubira kwitoza mu kingo kigira gatatu ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika butangaza ko abanyekongo bategerezwa kwidegemvya mu gushikiriza ivyiyumviro vyabo no guhitamwo abakandida bifuza atabwoba bwo gutotezwa canke kwicwa leta ya Amerika isaba urwego rw'igihugu rujejwe gutegura amatora n'abategetsi ba leta ya Kongo gufata ingingo zikenewe zijejwe gutuma amatora yimirije kuba ku itariki mirongo irindwi na zitatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yizigigwa imenyesha ko abanyekongo baronsa akaryo gakomeye kuko ubona ko ubutegetsi buhererekanijwe biciye mu mahoro leta ya amerika itangaza ko yiteguriye gufasha muri uwo mugambi hisunzwe ikirangamisi cy'amatora
abashikirizwa amanza b'umukuru w'umugwi w'abatavuga rumwe na leta muri zimbabwe tandaye biti batangaje ko uwo yari yarahunze yimwe ubuhungiro muri zimbabwe muri zambia nako yongera asubizwa mu gihugu ciwe c'amavuko ca zimbabwe Gilbert Firi avuga ko biti yashizwe mu minwe y'igipolisi ca Zimbabwe kuri uno munsi wa kane birengagije itegeko rya sentare ya Zambia ryasaba ko ahaga ryasaba ko guhagarika byasaba ko murantunga yuko ugusubizwa inyuma muri Zimbabwe byohagarikwa biti rero yashitse muri Zimbabwe kuno munsi aca afatwa n'igipolisi yagirizwa ibyaha byo kugumura abanyagihugu hamwe no kutangaza ibitari byo mu byavuye mu matora aheruka mu ndwi iheze ibiro vya onu bijejwe impunzi ku isi vyasohoye itangazo rivuga ko ritewe amakenga menshi n'amakuru y'uko Zambia yimye biti ubuhungiro hamwe no kuba bamusubije mu gihugu ciwe bavuga ko kwabaye ukurenga ku mategeko mpuzamakungu biti n'umwe mu bantu icenda bayobora umugwi umugambwe MDC Movement for Democratic Change muri Zimbabwe barondegwa n'igipolisi ca Zimbabwe ico gipolisi kivuga ko bahamaga- bahamagariye eh, abantu kugu- bahamagariye abantu kugumura abanyagihugu inyuma yaho habereye amatora y'umukuru w'igihugu mu ndwi iheze uwo mugambwe kandi uvuga wowo ko amatora y'umukuru w'igihugu yabayemwo amahinyu menshi eh, kandi ko vyabaye kugira ngo Zanu PF ya Emerson Mnangagwa iharonkere amahigwe
karere ka Afurika aho perezida wa Sudani yo mu mpanuko Salva Kiir yagiriye ikigongo Riek Machar ayoboye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafashe ibigwanisho hamwe n'iyindi migwi yose igwanya ubutegetsi iyo ngingo ifashwe iminsi mikeya nyuma y'uko amasezerano yo gusangira ubutegetsi atewe kw'igikumu mu kigoro ka nyuma ko guhagarika ingwano imaze imyaka itanu muri Sudani yo mu bumanuko abatavuga rumwe na leta ayobowe na Riek Machar yamara bavuga ko perezida Kiir ata n'umwe akwiriye guha ikigongwe nyuma ko ahagarikiye ubwicanyi bukabije no kurengera inshuro zitari nke eh, ku masezerano yo guhagarika ingwano vyakozwe n'inteko za leta umuvugizi w'abatavuga rumwe na leta Lam Paul Gabriel avuga ko ahubwo Salva Kiir yari akwiriye gusaba imbabazi Riek Machar n'abanyasudani yo mu bumanuko ivyatangajwe na Lam Paul Gabriel vyerekana ko imigenderanire hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo icumbagira naho izo mpande zibiri zateye igikumu ku masezerano y'amahoro haraheze ikiringo kirenga indwi mu gihugu ca Sudani ku bw'aya masezerano yerekeye eh, gusangira ubutegetsi Salva Kiir azobandanya kuba umukuru w'igihugu mu gihe Riek, Riek Machar azoba icagira ca mbere c'umukuru w'igihugu umwe mu vyegera bitanu vy'umukuru w'igihugu amasezerano nk'ayo yarasambutse mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2016 igihingwano yaduka Riek Machar agahunga igihugu
Israel yagize ibitero vyo mu kirere mu karere ka Cisjordan abagwanyi bo muri Palestina nabo ba Hamas bagira ibitero vyo- vy'amarokete ku butaka bwa Israel Nikolai Mladov intumwa idasanzwe ya ONU ijejwe gutunganya ibiganiro vy'amahoro avuga ko icuka kibi gihari muri iki gihe gitegerezwa guhagarikwa mu maguru masha mu gukinga ingaruka mbi nca- ingaruka mbi cane zishobora gushikira abanyagihugu abajejwe gutabara imbabare muri Israel bavuga ko abantu batari bake bakomerekejwe n'ibitero vy'amarokete mirongo umunani vyatewe muri Israel kuva vyatewe muri Israel kuva ejo ku musi wa gatatu ivyo bibaye mu gihe impande zompi zari zaravuze ko hari icizere c'uko hashobora kum- kuba umwumvikano mu masezerano yopfundikwa hagati ya Israel n'umugwi w'abagwanyi ba Palestiniya ba Hamas
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa ramaphosa araza kugira urugendo no munsi ku wa kane n'ejo ku wa gatanu muri zambia repubulika iharanira demokarasi ya kongo na zimbabwe iyo nkuru yatangajwe n'ibiro vya perezida ramaphosa ku rubuga twitter naho muri kenya evans kidero yahoze ari buramatari w'intara ya nairobi yagirijwe no munsi ku wa kane ivyaha vya ruswa no gusesagura amafaranga y'igihugu abaye umwe mu bantu bakurikiranywe kuri ivyo vyaha bifatiye ku rugamba rwo kurwanya ruswa n'isesagurwa ry'amafaranga ya leta perezida wa kenya uhuru kenyatta aherutse gutangaza
muriko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika isaamiranire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko ku mugoroba mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero mirongo ibiri na zitanu canke metero mirongo itatu na rimwe canke metero mirongo ine na rimwe mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radio yacu arobase gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radio yacu no kuri wezi itatu radio yacu voa akaburungu com iyo ni site yacu
ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda abagize ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta barasaba perezida paul kagame kutazushira urukumu ku itegeko ryongera amakori ku mitungo y'abanyagihugu ubutaka n'inzu zo kubamwo kuko bavuga ko iri tegeko rizoremera abanyagihugu ibindi kuri nkuru asumta kaboye ubundi bubabeshye ntabwo undi bunyiri uruhande ngo umuvangaha mwirata ngo mwakoze ibitangaza nta bitangaza mwakoze nta bitangaza mukora kandi ibyo mudakora bikwiriye kuba bikorwa byabaha no kwishima murabishoboye birahari ariko ntabyo mukora muri mu bindi ntabwo rero njye naje kubahendahenda naje kubabwira kubabwiza ukuri mwashaka kukumva mutashaka kukumva ndakubabwira ibintu igihe kirageze bigomba guhinduka uyu ni umukuru w'igihugu perezida paul kagame mu muhango wo gutangaza uko uturere twakurikiranye mu manota hashingiwe ku mihigo y'ibyo twiyemeje gukora mu gihe cy'umwaka ushize umuhango wahuranye n'igikorwa cyakozwe na perezida wa repubulika cyo gusesa inteko ishinga amategeko irangije manda yayo ya gatatu mu ijambo rye umukuru w'igihugu yumvikanye umwanya munini yihanangiriza abayobozi badakora neza agaruka ku turere twaje mu myanya ya nyuma mu mihigo akarere ka rwamagana kongeye kuza ku mwanya wa mbere mu mihigo y'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi bibiri na cumi n'umunani gakurikirwa na gasabo na rurindo mu gihe nyamagabe ruhango na nyanza arizo twaje mu mwanya ya nyuma mu turere cumi na dutanu twaje mu myanya ya nyuma uturere umunani n'utwo mu ntara y'amajyepfo perezida kagame yavuze ko kuba utwo turere twaje mu myanya ya nyuma duhuye mu gice kimwe cy'igihugu bifite icyo bisobanuye agaruka koko utwo turere akenshi tuba twa nyuma bihurirana n'uko abayobozi badakora neza ndetse ntibegera abaturage abayobozi birirwa mu makimbirane bakemura ibibazo hagati yabo kurusha gukemura ibibazo byabo bayobora biragenda bikavamo iriya myanya n'amanota byagaragaye abanyafurika ubwo ni uko mwapfuye niko mushaka gukomeza kumera ibyo mukora cyangwa ibyo mudakora tuma muza muri iriya myanya ni nazo ngaruka ziri ku baturage muyobora niyo mpamvu ujya muri ibyo byaro ugasanga abana bagwingiye ugasanga abana barwaye bwaki niba udashobora guhindura imikorere ni byiza wasaba waza ukabwira ubwira wese utari kurabizi ibi bintu ntabwo mbishoboye uyu muhango ni nawo wabaye uwa nyuma w'akazi k'abari bagize inteko ishinga amategeko yahise iseswa n'umukuru w'igihugu kugira ngo izasimburwe n'ishyi izatorwa mu kwezi kwa cyenda umukuru w'inteko ishinga amategeko donatira mukabarisa yavuze ko abagize inteko ishinga amategeko bitwaye neza kuko bashoboye kwakira ibibazo by'abaturage ndetse byinshi bibonerwa ibisubizo ariko avuga ko icy'ingenzi bakoze ari ugutora amategeko agera kuri magana atatu na cumi n'atanu akaba ariko hari itegeko rikomeye cyane batoye tukaba twishimira ko amategeko yose twari dufite twabashije kuyatora nta na rimwe dusigiye manda y'ubutaha muri iyi manda ya gatatu kandi mu mategeko twatoye harimo n'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo mu bihumbi bibiri na gatatu ryavuguriwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ryatangijwe n'inteko ishinga amategeko aha mbonereho gushimira abanyarwanda bose bashingiye ku bubasha bahabwa n'itegeko nshinga bw'uko ubutegetsi bwose bukomoka ku banyarwanda bakoresha bo ubwabo binyuze mu matora cyangwa binyujije ku bahagarariye bakaba baratugejejeho ubusabe bw'uko ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga yerekeye manda ya perezida wa repubulika yavugururwa kugira ngo bagire amahirwe yo kubona aho bahera babasaba ko mwabemerera gukomeza kubayobora nyakubahwa perezida wa repubulika amategeko yatowe n'abagize inteko ishinga amategeko basoje imanda yabo kuri uyu wa kane hari amwe yagumye mu mitwe y'abantu nk'irirebana n'iby'amatorero ndetse n'amadini n'irindi ryatowe vuba rirebana n'amafaranga wayakwa ku butaka ndetse no ku bukode bw'amazu ayo ni amwe mu yavuzwe cyane n'abatari bake atazibagirana muri iyi manda isojwe y'abadepite asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru mu rwanda kandi hagiye gutangura gukoreshwa ikarata ikozwe mu buhinga bwa none ku batwara ingenzi kuri moto ni ikarata iranga uwo ari we wese akora uwo mwuga ubutegetsi buvuga ko igenewe kurwanya ibyaha bikorwa na bamwe mu bakora uyu mwuga mu gutwara abagenzi kuri moto ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Eric bagiriwe ubusa
ndabona umwirondoro wawe iyi si ifoto yawe ni ifoto yanjye iyi si nimero y'indangamuntu yawe iyi ni nimero ya perime naho ntuwe ndahabona iyi ni ya kode yawe urabona ko bihura yego turi mu mujyi wa kigali aho umutekinisiye asobanurira abatwara abagenzi kuri moto ibijyanye n'ikarita idasanzwe ikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga buri wese utwara abagenzi kuri moto agomba gutunga yabyanga abyemera amazina na erora noneho urabona moto si iyi dore noneho nyiri moto n'imyirondoro nayo igaragara nta kibazo kiba kirimo reba ni n'isaba kabisa uranyuzwe ndanyuzwe ni ikarita ubutegetsi buvuga ko ije gukumira bimwe mu byaha byakunze gukorwa n'ababarizwa muri uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto nk'uko bwana daniel Daniel Ngarambe perezida w'ihuriro ry'abamotari mu Rwanda bivuga impamvu y'iyi karita ni igiye kudufasha kunoza akazi kacu bitewe n'impamvu ubuyobozi bwagiyeho buri tayari gukora ariko n'abamotari ubuyobozi iyo bugiyeho ni ngombwa ko bahabwa umurongo wo gukoreraho kandi umurongo uza uri guturuka ku bitekerezo bitandukanye cyane muri ino minsi hari abajura bafite ingeso mbi idusiga isura mbi itadusiga isura mbi ku bamotari gusa ishaka gusiga n'isura mbi igihugu cyacu umwihariko w'iyi karita ibumbatiye umwirondoro wose w'uzaba ayitunze agihura n'ushinzwe imyitwarire y'abamotari akayikoza ku mashini azajya ahita amubona wese uretse kuyitunga nk'icyangombwa iyi karita ikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ku bamotari noneho ngo ishobora kuzabafasha kubona inyungu ku misanzu yabo mu bihe bitandukanye yakunze kurigizwa n'ababakuriye ubutegetsi bugasobanura ko umumotari uzaba atunze iyi karita aho azajya agurira esanse y'ikinyabiziga nabwo azajya abiboneramo inyungu kubera ubwumvikane buzaba hagati y'abamotari n'abacuruzi bikomoka kuri peteroli dukoresheje iriya karita ntawe uzongera kunywa esansi adafiteho inyungu twamaze kuvugana n'amasitasiyo agera kuri abiri sinyavuga none ntayamamaza kandi batari baduha amafaranga kunywa esansi ukoresha iriya karita burusantaje zizamuka imwe ijya kuri konti yawe kuko ubu tugiye kujya tubabaza na konti aho unywera esansi hose kuri ayo masitasiyo kuko murimo mugahomba kandi kandi bakabwiye kuzirinda ubonaho inyungu ihita izamuka ijya no kuri koperative yawe koperative ikabonaho porosantaje nawe ukabonaho iki porosantaje kugira ngo bikorohereze na ya mande ya hato na hato n'ibiki byose koperative usanga icungiye ku mumotari gutunga iyi karita birasaba kuba uyikeneye agomba kuba afite uruhushya rumwemerera gutwara ikinyabiziga ndetse n'indangamuntu bivuze ko bishobora kuzagorana kuzongera kubona muri uyu mwuga abawukoreramo mu buryo bw'uburiganya bazwi nk'abamamyi aba ngo bari mu biba abanyamahanga bagana u Rwanda bagasiga icyasha abamotari n'igihugu muri rusange bwana Charles Rusimba umukozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe ibyo gushakira urubyiruko imirimo yibukije abatwara abagenzi kuri moto ko bagomba gukomeza gusigasira isura y'umujyi mu ruhando mpuzamahanga tugeze ahantu umujyi wacu ugezweho bivuga ngo n'abawurimo bagomba kuba bameze bate nabo bagezweho hanyuma se kuki mushaka kudusubiza inyuma mu mateka mabi abamotari ni mwe ba mbere mugaragara ni mwe bimuri by'umujyi wa kigali iyo muba musikiri- musirikira mu mujyi buriya ni dekorasiyo mwari mubizi se dekorasiyo rero igomba kuba nziza bamwe mu batwara abagenzi kuri moto muri Kigali iyi karita bategekwa gutunga barayumva mu buryo butandukanye uruhande rwa nyine bizatuma nkora ntuje meze neza ntacyo nikaba ko nzaba ari umumotari w'umwuga wowe yitwa mwikimfura jerome iriya karita ni nziza wowe nta nyungu n'imwe mbona muri ino karita kuko amakoperative ni inyungu zabo ubundi ni ukugira ngo bakunde babone iriya misanzu yabo nta kindi kugira ngo bakunde badukande nta kindi mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika Bwana Ngarambe perezida w'ihuriro ry'abamotari mu Rwanda yemeje ko uretse kugenekerereza bakavuga ko muri Kigali habarizwa abamotari ibihumbi cumi na bibiri naho ubundi ngo umubare wa nyawo ntibawuzi bivuze rero ko bitewe n'uburyo ibihano bigiye gukazwa ku muntu uzaba adatunze iyi karita bizaba umwanya mwiza wo kumenya buri umwe muri aka kazi iyi gahunda izakomereza no mu zindi ntara zose z'igihugu ni mu gihe igenekereza rigaragaza ko mu rwanda haba hari abamotari nk'ibihumbi mirongo ine na bitanu ikiguzi cy'iyi karita ni ibihumbi bibiri by'amafaranga kuri buri munyamuryango kugeza ubu mu mujyi wa kigali abashobora kuyibona batanze ibyangombwa ni ibihumbi bine magana atanu umunsi ntarengwa kuba buri wese yayibonye ni ku wa mbere utaha tariki ya cumi na gatatu z'uku kwezi mu bihe bitandukanye byakunze kuvuga ko mu bamotari n'abakora ubucuruzi bwo mu kajagari bazwi nk'abazunguzayi igihe byakorwa mu kavuyo ufatwa nk'umwanzi ashobora kuhabonera icyuho agahungabanya umutekano iri koranabuhanga rero rigamije ahanini gukumira ibyo byose ukurikije ibisobanurwa igipolisi kibukije ko kizafatira moto kubera kutubahiriza amategeko n'amabwiriza ukwezi kukarinda gushira atarajya kwishyura izatezwa cyamunara ni ingingo ikomeje guteza inkeke kuri bamwe mu bamotari ah bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze cyane Eric tuve ngaho mu Rwanda tujye mu Burundi umugambi wo gushinga ifaranga rimwe mu muryango wa Afurika y'ubuseruko ririko uriko uratera intambwe ibyo byashyikirijwe kuri uno munsi wa kane n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Joseph Butore hari mu ruganda rwabereye mu murwa mukuru w'intara ya Cibitoki rwo kurabira hamwe aho Burundi bugejeje mu kwitegurira iryo koreshwa ry'ifaranga rimwe ni nkuru ya mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka umushikiranganji wo mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe imigabo n'imigambi by'umuryango w'ibihugu bya afurika y'ubuseruko niwe yarongoye urwo ruganda umufasoni isabel ndahayo yabwiye abagwitabye intumbero yarwo ubwa mbere ni uguhimiriza abarundi ku bijyanye n'umuryango w'ibihugu bya afurika w'ubuseruko na cyane cyane ku masezerano ajyanye no gushinga hamwe no gukoresha ifaranga rimwe ryo mu bihugu bigize afurika w'ubuseruko ubugira kabiri ni ukurabira hamwe aho tugejeje ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano ajyanye no gushinga no gukoresha ifaranga rimwe mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu bya afurika w'ubuseruko hanyuma ubugira gatatu ni uguhanahana ibyiyumviro mu byokorwa kugira uburundi bushyire mu ngiro amasezerano ajyanye no gushinga hamwe no gukoresha ifaranga rimwe mu bihugu bya afurika w'ubuseruko icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ariko atanguza urwo ruganda yabwiye ababwitabye ibitegerezwa kuja mu ngiro mbere y'uko iryo faranga rimwe ritangura gukoreshwa mu muryango joseph butore ni icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu muri kino gihe ibihugu bitezwa imbere no guhanana ibidandazwa hagati yabyo ari naho umugambi w'ifaranga rimwe uzofise ishingiro dutegerezwa guteza imbere bidatebye isoko ry'imitahe tugire indinganizo imwe n'ibihugu dusangiye umuryango mu by'amategeko agenga ibijanye n'amapori hamwe n'amatagisi tutibagiye n'ibyo bijana byose byerekeye ikoreshwa neza ry'amafaranga ya leta mu ntumbero yo gushira mu ngiro amasezerano agenga ishigwaho n'ikoreshwa ry'ifaranga rimwe mu muryango w'ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko naho rero abo bategetsi uko ari babiri bavuga uko basanga hakiriho intambamyi zo gukura mu nzira aha umushikiranganji Isabel Ndahayo ajejwe imigabo n'imigambi yo muri EAC agasaba ukwitanga ku murundi uwo ari we wese muri izo nzitizi harimo amadeni ya leta umwimbu udashemeye mu gihugu n'igabanuka ry'agaciro k'amafaranga y'amarundi abitavye urwo ruganda bafise ivyo basaba leta y'u Burundi kugira bwinjire mu ikoreshwa ry'ifaranga rimwe bwiteguye neza uyu ni wasomye ivyafundikiwe muri urwo ruganda urundi ukwiye gushishikara gushyira mu ngiro amasezerano yo gutoreza amakori n'amatagisi ku rwe- ku rugero rumwe no mu ndinganizo imwe n'amasezerano ashyira mu ngiro isoko rusange ya afurika y'ubuseruko kugira ishingwa ry'ifaranga rimwe rishoboke icya gatatu harakenewe gutunganya ibi- ibyigwa byerekana uburusho uburundi bumaze gukura mu ntambwe zibiri zimaze gushyirwa mu ngiro twavuga imwe ya union douanière na marché commun kugira tuze twinjire mu ntambwe igira gatatu yo gukoresha ifaranga rimwe twiteguye neza Eh, igikurikira harakenewe gukorera hamwe ku bisata bikuru bikuru bishinzwe gutunganya imigambi nyamukuru yo kuzamura no gushyigikira ubutunzi bw'igihugu urwo ruganda rwari rwitabwe n'abakozi bo mu bushikiranganji bwo mu biro by'umukuru w'igihugu bujejwe imigabo n'imigambi by'umuryango w'ibihugu bya afurika y'ubuseruko bamwe mu bashingamateka na bamwe mu badandaza amasezerano yo gushinga ifaranga rimwe mu muryango wa afurika y'ubuseruko yatewe ku gikumu ku igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka wa bibiri na cumi na gatatu nk'uko tubisoma muri ayo masezerano ayo nayo akavuga ko ibihugu byateye ku gikumu byihaye imyaka cumi kugira byitunganye ni ukuvuga ko ifaranga rimwe rizotangura gukoreshwa muri EAC kuva mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kane ku bihugu byose bigize uwo muryango mu cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika turagushimiye evariste kuri iyo nkuru mu Burundi kandi eh, kuri iyi tariki icenda ukwezi k'umunani ni umunsi mpuzamakungu wahariwe abasangwa butaka mu gihugu c'u Burundi abasangwa butaka bemeza ko bagikumirwa n'abandi bari mu yandi moko abasangwa butaka basaba ko boronswa amatongo ngo kuko inkono babumba eh, zari zibatunze ubu zitakigurwa mw'ishirahamwe ry'abatwa Uniproba naho bashima ko hatewe intambwe mu gutorera umuti ikumirwa ry'abatwa bemeza ko hakibonekeza abatwa bakiri mu bugererwa ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana
abasangwa butaka mu gihugu cy'u Burundi bemeza ko ubu batabayeho neza kuko umwuga wo kubumba inkono wari ubatunze atatu ukibafasha naho babumba bavuga ko bataronka abagura izo nkono kuko abarundi benshi bakoresha amasafuriya akozwe mu byuma ubuhinga bw'inkono bwarasubiye inyuma ubu agaciro inkono icumba ni amajana ane amajana atanu utomboje inkono iteka ni amajana abiri abiri n'itanu kugeza kuri atatu kera twayigurisha amajana atandatu ayo majana atandatu akatugirira akamaro batubwira ngo ubu bunyo ngo amasafuriya ngo niyakomeye ngo ubunyo ngo ni sete kera bavuga ati inkono iryoshye indya kubera ngo ubivyo mu isafuriya si kimwe ngo n'ivyo mu nkono ubu naho tubikora turata mu isoko tukanama tukabura n'uwo duhamate na ubu bizukiye amasafuriya tuzishoye baguha amafaranga makeyi bagaca bavuga ati ndi n'isafuriya nta mafaranga mese ngenda ndaguhaye kubu inkono ntacyo mbona menga tucyotumarira dukeneye nka natwo nk'uko bose barataha natwe ahonga amatongo tukata turarima tugaheba kubumba tukikijukira isuka kiretse uyu mwuga utakibatunze benshi usanga baba mu tururi ni utuzu duto dusakajwe ibyatsi kuva hejuru gushika hasi canke dukozwe mu byondo bakemeza ko bibagora no gufungura ku munsi kandi n'abana babo batiga kubera kubura ibikoresho n'amafaranga y'ishuri abo basangwa butaka bakababazwa no kubona hari abakibakumira kandi ari abantu nkabo baradukengera ugiye honyine mu bwoko bw'abahutu uri umwana w'umutwa baca bakubwira ngo none ngo uwo muhungu ngo ya- ngo yagiye ngo mu bwoko bubi oya ngo si umuntu utwaye ngo nta n'icungu uzoronka ngo azogufasha abo tubanye mbona bandaba nabi ndi umutamakazi urabona yuko nguze ubu uyu mugenzi amaze guhwera baramfata nabi ntibandaba naho mbere ibyo kugira ngo bari kubafata ibyo by'imfashanyo ubu urabona ko ndi umutamakazi ntibagira ati reka nako tumwandike agende gufata mu bandi ni umutamakazi barankumira twe baratadukengera kandi bakatuko mu bwoko ko turi abatwa mugabo je muri rusange nari nzi ko ubu ibintu bya- byo gukomana amaboko byaheje aba banki tubanye bo ntibareka kuduko mu bwoko baye mu cumba ntikarupfa karahetse kubera baduhonyera ko nyine kubera turi ubwoko bw'abatwa yura subyumva na mugaruke tukavuga ati mbega kubera akagari katohera kandi uburwayi dusigaye twinjiranamwo mw'ishyirahamwe ry'abatwa mu burundi barashima ko hari abatanguye kubona ko n'abatwa bashobora gutera imbere emmanuel nengo arongoye ni proba atanga akarorero k'abarundi bashima kwiyitirira ubwo bwoko no mu mico abarundi bavuga ati mwitwa umutwa nicaye kuko hariho n'ubaca kugira ngo wa mutwa we ubwo ubu rero hariho bwata ahubwo urinyise byo ubu byorohereye naho rero ko ariho iyo ntambwe yo kumvisha haba abatwa kwiyemera n'abandi kumva yuko abatwa ari abantu hariho n'amatungo menshi yagiye atangwa ahabwa abatwa mugabo ricyo turiko turaharanira ubu turiko turashaka yuko aho bayaronkejwe nibabahe rero n'impapuro zivyerekana kuko hariho abashaka kugira umugambi urama agatinya ndahatera ikawa ntazi ko ari iwanje naho hari iyo ntambwe uyarongoye ishyirahamwe ry'abasangwa butaka mu Burundi anegura ko hari abari muri ubwo bwoko bakiri mu bugererwa agasaba abajejwe intwaro gukora uko bashoboye kugira uyo mugigwa wasezerewe ntusubire kuvugwa ku gataka k'u Burundi ari ibintu turiko turavuga ibintu by'akarenganyo bibabaza hariho abakiri ku bugererwa kugeza bakorera shebuja guhera mu gatondo mpaka n'abandi bakamukorera aha muri bujumbura batazira bujumbura rira nazango zaracari abakiri ku bugererwa zabubanza bariho hari igihe twe tuvuga duti abakiri ku bugererwa leta imunanire kumuha itongo kandi bizi kandi hariho abajeje intwaro baraho barabona uri karacinyizwa bamubona bakinumira kuguma rero tubasabira yuko leta yofata ingingo nabo bari ku bugererwa bucibwe ikindi ishyirahamwe iniproba rinegura ni abarundi bo mu bundi bwoko biyitirira ubwoko bw'abatwa kugira baje mu bibanza bitandukanye biri mu nzego z'igihugu uburongoye iniproba akabivuga afatiye ku baheruka kwinjira mu rwego rw'intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi akanamenyesha ko ibwirizwa shingiro rishasha ry'u Burundi naryo nyene rikumira ubwo bwoko kuko atabitigiri buhabwa mu nzego nkuru z'igihugu mu gihe ibitigiri by'andi moko bisanzwe bizwi i Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
mukanya turasozera amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya yamara dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije hano i washington leta ya amerika yatangaje ko habaye intambwe mu nzira y'amatora muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ivyo ni nyuma y'uko urunani rw'imigambi iri ku butegetsi rugenye umukandida yumvikanywe ko na bose uwundi atari perezida joseph kabila kwitoza mu matora yimirije muri kongo muri zimbabwe naho umukuru w'umugwi w'abatavuga rumwe na leta eh, muri icyo gihugu tendaye biti yirukanywe mu gihugu cya zambia aho yari yasabye ubuhungiro yongera ashyirwa mu minwe y'igipolisi muri zimbabwe aho aturuka ah, akaba rero yagirijwe ibyaha byo kugumura abanyagihugu no gutangaza ibitari byo mu matora aheruka muri sudani yo mu mpanuko perezida Salva Kiir yagiriye ikigongo Riek Machar ayoboye abatavuga rumwe na leta n'ubutegetsi bafashe ibigwanisho hamwe n'iyindi migwi yose igwanya ubutegetsi amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika dushimiye enjeniyeri Suleiman Taraware yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe hamwe na uh, Fasil akebeye yahuye dufashije kwegeranya ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel niyo ngabo na Oriane Itangishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza imana ibahezagire